iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye ibihugu bya tanzania kenya na uganda nibyo byatoranijwe kuzakira irushanwa ry'igikombe nyafurika cy'ibihugu afcon rya bibiri na makumyabiri na karindwi abanyarwanda bane bashyizwe ku rutonde rw'abasore n'inkumi mirongo itanu b'abanyarwanda abanyafurika babaye icyitegererezo umwe muri bo ni ange imana ishimwe ufite umushinga wo kubungabunga ibidukikije mbashe kumenya ko isi yabibonaga rero bikaba bishimishije bikaba binampaye n'imbaraga bikaba bigiye no kunyongera intege mu gukomeza gukora kugira ngo mu by'ukuri turengere abantu turengere ibidukikije kandi mu by'ukuri iyi si turimo dukomeze kuyiha agaciro ndetse no kugira ibintu bishyashya duhanga tunashyiraho bizatuma n'abazadukomokaho bazagira ubuzima bwiza umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa nawe ari muri abo banyafurika batoranijwe ni ibintu biba bije utabiteganyaga ugatungurwa ariko nanone ukishimira ko bya bindi ukora nubwo haba hari abatabishima ariko hari n'ababishima ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na Geoffrey Mutagoma urukererwa ku cyumweru ingabo za Israel zagabye ibitero mu ntara ya Gaza Syria no ku mupaka wayo na Liban ni mu gihe hakomeje impungenge ko iki kibazo gishobora kuvamo intambara kw'iri bihugu byose byo mu burasirazuba bwo hagati umutwe wa Hamas watangaje ko abantu mirongo itanu na batanu baguye muri ibyo bitero Israel yagabye mu ntara ya Gaza kuva Hamas igabye igitero gitunguranye kuri Israel kigahitana abantu igihumbi na magana ane Israel ntihwema kugaba ibitero mu ntara ya Gaza muri Siriya ibiro ntaramakuru bya leta Sana byatangaje ko ibisasu by'ingabo za Israel byaguye ku bibuga by'indege byo mu murwa mukuru Damasiko no mu mujyi wa Aleppo wo mu majyaruguru y'igihugu byatangaje ko ibisasu byangije inzira indege zinyuramo zihaguruka cyangwa zisubira ku butaka umwe mu bakozi bo ku kibuga cy'indege yaguye muri ibyo bitero undi arakomereka nk'uko byemezwa n'ibyo biro ntaramakuru ingendo z'indege zose zimuriwe ku kibuga cya latakia ingabo za israel zagabye ibitero kuri ibi bibuga by'indege kenshi muri uyu mwaka ikinyamakuru the times of israel cyandikirwa aho nyine muri israel cyatangaje ko irimo kugerageza gukumira iyinjizwa ry'intwaro zivuye muri iran zigahabwa ibihugu bicuritse nayo mu burasirazuba bwo hagati cyane cyane liban ibarizwamo umutwe wa hezbollah hagati aho ubutegetsi bwo muri israel bwatangaje ko kuri iki cyumweru abaturage batuye mu nsisiro cumi n'enye ziri ku mupaka wayo na libani bazimurwa kubera ko ako gace gashobora kwibasirwa n'ibisaso bya rokete na za misile by'umutwe wa hezbollah n'amatsinda y'abarwanyi b'abanyapalestina kuva hamas yagaba ibitero kuri israel indege z'intambara za israel zarashe ibirindiro bya hezbollah muri liban kuwa gatandatu hezbollah ivuga ko abarwanyi bayo batandatu baguye muri ibyo bitero abo bakaba biyongereye ku mubare w'abandi hezbollah imaze gutakariza muri iyi ntambara bamaze kugera kuri cumi n'icyenda inama y'ibihugu by'abarabu yabereye i kayiro mu misiri ku munsi w'ejo yamagana ibikorwa bya israeli byo kurasa ibisasu bya rutura mu karere ka gaza mu gihe ibihugu by'uburayi bitsimbaraye ku kudahutazwa kw'abasivili muri iyo ntambara gusa kuba israeli na leta zunze ubumwe za amerika bitari muri iyi nama nta cyumvikanyweho gifatika cyerekeye guhagarika imvururu muri aka karere misiri yahamagaje iyi nama ikanayakira yari yizeye ko abazayitabira basaba ko amahoro agaruka muri kariya karere bakanasuzuma icyifuzo cy'abanyepalestina cyo kubona igihugu cyigenga gusa iyi nama yarangiye abakuru b'ibihugu na ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga bayitabiriye batemeranyije ku itangazo bahuriyeho risoza ni nyuma y'ibyumweru bibiri havutse intambara yahitanye ababarirwa mu bihumbi igateza ibibazo mu baturage miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atatu batuye mu ntara ya Gaza abadiplomate nta cyizere bari bafite ko hari icyo iri bugereho mu gihe Israel ikomeje gahunda zo gutegura ibitero binyuze ku butaka mu karere ka Gaza ibi bitero bigamije gutsemba abarwanyi b'umutwe wa Hamas uheruka kuyigabaho igitero gitunguranye kigahitana abantu igihumbi na magana ane minisiteri y'ubuzima muri gaza ejo yatangaje ko ibisasu by'indege z'intambara za israel byahitanye byibuze abanyepalestina ibihumbi bine na magana atatu na mirongo inani na batanu ubushinwa na filipine birashinjanya kuba ba nyirabayazana w'igongana ry'amato mu nyanja yo mu majyepfo y'ubushinwa byombi bitavugwaho rumwe kuri iki cyumweru amato y'ubushinwa yatambamiye ubwato bwa filipine bwari bugemuriye ingabo z'icyo gihugu zifite ibirindiro mu nyanja yo mu majyepfo y'ubushinwa iki nicyo gikorwa cy'ubushotoranyi giheruka kuba hagati y'ibihugu byombi mu mezi make hashize ibihugu bimaze gushotorana inshuro zitari nke mu bice bitandukanye by'inyanja y'amajyepfo y'ubushinwa cyane cyane mu gace katavugwaho rumwe ka second thomas shoal no mu birwa bya spratley filipine imaze igihe yohereza ibyo gufasha ingabo zayo ziri mu bwato bwaguye umugese bwo mu gihe cy'intambara y'isi ya kabiri ikoresha nk'ibirindiro byayo hanze y'ikirwa cya spratley ibi byatumye ubushinwa nabwo bwohereza amato yo gutambamira ibikorwa byo kugemurira abari muri ubu bwato ubushinwa bwavuze ko ibyabaye ku cyumweru ari ukugongana kudahangayikishije hagati y'ubwato bwabwo n'ubwa filipine ubushinwa bwemeza ko abarinzi babwo b'imipaka yo mu mazi bakurikije amategeko mu gutambamira ubwato bwa filipine babubuza gutwara mu buryo butemewe n'amategeko ibikoresho byo kubaka babigemuye ku bwato bwabo bw'intambara buri muri iyo nyanja Filipine yamaganye igikorwa cy'Ubushinwa yivuye inyuma ivuga ko kibangamiye ubusugire bwayo n'uburenganzira ntavogerwa bwayo kidashyira mu gaciro kandi gishobora gukurura akaga leta zunze ubumwe za amerika yashyigikiye filipine yamagana igikorwa cy'ubushinwa cyo gutambamira ubwato bwayo
urakoze geoffrey mutagoma mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kwama no ku mbuga za yutube instagram na facebook aderesi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ibihugu bya tanzania kenya na uganda nibyo byatoranijwe kuzakira irushanwa ry'igikombe nyafurika cy'ibihugu afcon mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na karindwi aya ni amahirwe adasanzwe ibihugu bibonye byo kuzamura izina ryabyo ku ruhando mpuzamahanga no kongera amadovize avuye mu bukerarugendo n'inkuru ya charles kombe uri dar es salaam muri tanzania mwumva mu ijwi rya temistokle mutijima abudulahi kibadeni afite uburambe bw'imyaka isaga mirongo itanu mu bijyanye na siporo irimo no kuba yarakiniye ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru ya tanzania kuri we kuba tanzania igiye kwakira amarushanwa ya afcon ni inzozi yahoranye mu buzima bwe bwose zibaye impamo avuga ko ubu noneho amahirwe abonetse abantu bakwiye kwitegura ku buryo iki gikombe gisigara muri tanzania nafasi imepatikana ubu igihe cy'amahirwe kirageze dukeneye ko abantu bashyira hamwe bagashyira kuri gahunda ibikenewe kandi n'abakinnyi bakitoza cyane ku buryo tuzishima kandi tukagumana igikombe hano iwacu tanzania ifite stade ebyiri zagenewe kwakira iri rushanwa kandi irashaka kubaka indi nshya mu mujyi wa arusha abategetsi bashinzwe siporo bavuga ko muri ibi bihugu byombi kenya na uganda naho indi myiteguro igeze kure boniface wambura ni umuyobozi ushinzwe amategeko itangazamakuru n'iyamamazabikorwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya tanzania avuga ko hazubakwa sitade nshya ndetse n'izisanzwe zikavugururwa ku buryo zijya ku rwego rusabwa mu kwakira aya marushanwa
muri buri kimwe muri ibi bihugu bitatu hari sitade nshya zizubakwa izisanzweho nazo zikavugururwa kugira ngo zuzuze ibisabwa mu kwakira aya marushanwa icyakora mama wenge umusesenguzi mu bya siporo agasanga tanzania igifite akazi kenshi kayitegereje
iyo witegereje usanga ibikorwa remezo byacu bitameze neza sitade zirahari ariko zikeneye kuvugururwa ku bw'ibyo nkasanga ari ngombwa ko leta yacu hamwe n'abategetsi bo mu rwego rwa siporo bongeramo ingufu abategetsi bavuga ko ibi bihugu bigomba guhera ubu bitegurira sitade zabyo n'ibindi bikorwa remezo kwakira imikino ya bibiri na makumyabiri na karindwi irushanwa rya afcon riba buri myaka ibiri imikino y'irya bibiri na makumyabiri n'itatu yimuriwe mu ntangiriro za bibiri na makumyabiri n'ine izabera muri cote d'ivoire naho irya bibiri na makumyabiri n'itanu ribere muri maroke urakoze temistokle mutijima umunyarwanda ange manishimwe yashyizwe ku rutonde rw'abasore n'inkumi mirongo itanu b'abanyafurika babaye icyitegererezo kubera ibikorwa bitsura amajyambere imibereho myiza y'abaturage no kubungabunga isi dutuye byakozwe n'ikinyamakuru confidential Afrique. Ange Manishimwe afite umushinga wo kuramira ibidukikije mu karere ka Nyamagabe, Nyaruguru, Nyamasheke, Rushiji na Karongi ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara.
murakoze cyane None nk'umuntu nkawe umaze kumenyekana cyane ku isi gushyirwa kuri uru rutonde nyafurika hari icyo bikongerera icya mbere nabanza kuvuga ni uko kuba nashyizwe kuri uru rutonde rw'abanyafurika mirongo itanu bigaragara ko hari ikintu bari gukora kugira ngo bahindure ubuzima bw'abantu byantunguye ariko nubwo byantunguye nababwira ko nishimye cyane kubona ko mu gihe nakoraga nta wundeba igihe ntekereza ko nta wundeba ahubwo abantu bandebaga nibyo abahanga bajya bavuga ngo always do our best someone is watching rero nashimishijwe n'uko ibyo nakoraga nubwo nagiraga ngo benshi ntibabibona ariko nabonaga yuko mbashe kumenya ko isi yabibonaga rero bikaba bishimishije bikaba binampaye n'imbaraga bikaba bigiye no kunyongera intege mu gukomeza gukora kugira ngo mu by'ukuri turengere abantu turengere ibidukikije kandi mu by'ukuri iyi si turimo dukomeze kuyiha agaciro ndetse no kugira ibintu bishyashya duhanga tunashyiraho bizatuma n'abazadukomoka bazagira ubuzima bwiza none anje ishimwe gufatwa nk'icyitegererezo n'ubwo bwose ufite abantu magana umunani cyangwa se barenga b'urubyiruko bakora mu mushinga wawe ubona urubyiruko nyarwanda rwumva uko ubona ibintu mwumva kimwe gahunda yo kuramira ibidukikije murakoze cyane haracyari urugendo rurerure mu kugira ngo abantu bumve ko babungabunga ibidukikije kuko ukunda gusanga abantu bakunda kwirebaho ntabwo nk'urugero iyo dukunze kuvuga bita ubuvugizi cyangwa divokase usanga buri buvugizi hafi ya bwose bujya ku kuvugira abantu iyo turi kuvuga ngo human rights ukunda gusanga abantu bakunda kuvuga ngo uburenganzira bw'abantu ariko ugasanga abantu barakirengagiza ko hari uburenganzira bw'ibindi binyabuzima bw'inyamaswa bw'ibiti kandi aribyo bituma tubaho rero nk'uko mwari mubimbajije mu by'ukuri twamaze no gutanga n'akazi ku bantu barenga magana ane kuko tumaze kugeza ku bantu ibihumbi bitatu na magana abiri bagiye bahabwa akazi kadahoraho ariko tukagira n'abakozi noneho makumyabiri n'umunani bahoraho baba mu mishinga yacu y'amayokoro rero icyo navuga ni uko abantu bose ntabwo barabyumva ariko ikintu twabashije gukora cyane turashyiramo n'imbaraga ni uko tumaze kumvisha urubyiruko rw'abanyarwanda yuko kugira ngo utere imbere bidasaba amafaranga ahubwo bisaba ubumenyi n'ibitekerezo byiza ushobora kugeza ku muntu akumva ko mu by'ukuri ufite impamvu yo kugira ngo utere imbere icyo twita negotiation and convincing skills nibyo bintu bizatuma urubyiruko rw'u rwanda ruzamuka ahubwo rero rugira ibitekerezo byiza rugaragaza imishinga rwakora kubera ko isi yo yiteguye gutera inkunga ibitekerezo byabo
anje manishimwe ushyize ku rutonde rw'abasore n'inkumi mirongo itanu b'abanyafurika babaye icyitegererezo ndagushimiye cyane kuri aka kanyuhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane mugire umunsi mwiza undi munyarwanda washyizwe kuri urwo rutonde rw'abasore n'inkumi mirongo itanu b'abanyafurika babaye icyitegererezo batoranijwe muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu ni eric bagira ubusha umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric nawe nguhaye ikaze ku ijwi ry'amerika
urakoze cyane venus nshimiyimana akawa mugani w'ikinyarwanda ngo rutegaminsi rwategera uko umugabo ateze niko ategurirwa uyu mwanya wumvaga uwiteguye mbese iyo ubyutse mu gitondo wogosha ubwanwa wibona mu mpinga urakoze veruse nshimimana ibyo kibazo umbaje kiragoye kugisubiza mu by'ukuri nje nk'umunyamakuru ngomba ngomba kubahiriza inshingano nshinzwe zo gutara gutunganya no gutegura inkuru ahubwo abadukurikira nibo bo kuvuga ngo ndabikwiye cyangwa simbikwiye nuko nagusubiza verota nshimimana none se kuba umunyamakuru utanga amakuru yo mu nkiko ni ikihe kinyuranyo ubonamo ku yandi makuru venute nshimiyimana muri rusange cyangwa icyo wise ikinyuranyo ku makuru yo mu nkiko n'andi makuru ni amakuru akenshi asaba ukwigengesera ubushishozi bitewe n'aho uyakorera kuko ushobora kwibwira ko uri mu kazi ahubwo ukisanga wagonganye n'amategeko aho rero aho amategeko niho uba ugomba kwigengesera kugira ngo ukomeze ukore akazi kandi ntihagire icyo wica ntihagire n'icyo uhungabanya ariko Eric ushyizwe ku rutonde rw'abantu abasore n'inkumi mirongo itanu b'abanyafurika b'icyitegererezo ubu tuvugana aho uri wicaye urumva umeze ute Eric muri rusange nakubwira ko ni ibyishimo muri rusange venuse nk'uko mbikubwira ni ibintu biba bije utabiteganyaga ugatungurwa ariko nanone ukishimira ko bya bindi ukora nubwo haba hari abatabishima ariko hari n'ababishima nuko nagusubiza venutse nshimimana none dusubire kuri ayo makuru akorerwa mu nkiko ukunda kugeza ku bumva ijwi rya amerika nk'urugero uyu munsi ariko bagira ubusa ni iyihe nkuru udufitiye kuri ayo makuru yo mu nkiko mu by'ukuri uyu munsi witwa sideri gakire uzaba akiriho ni umunyarwanda yahoze ari umunyamakuru ari umuyobozi w'ikinyamakuru ishema nyuma yaje kugera muri amerika ariko yiyunga ku ishyaka n'ubundi ishema rya padiri thomas nahimana aho yagizwe minisitiri w'abakozi n'umurimo uyu munsi rero yagombaga kugezwa mu bucamanza araregwa icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano impapuro mpimbano kigakomoka ku gatabo bise ngo ni urwandiko nyarwanda rw'inzira ariko kitiriwe thomas nahimana rero ngo yagakoreshaga nk'urwandiko rw'inzira bikavugwa ko mu kujya muri amerika n'ubusanzwe yari yahawe amafaranga na padiri thomas nahimana warangije kuwigaragaza nk'umunyapolitiki amafaranga ayahawe ubushinjacyaha buvuga ko angana na miliyoni ngo yandike inkuru inkuru irimo amacakubiri nyuma rero agezeho nibwo nawe yiyunze kuri iryo shyaka birutse nshimiyimana ako gatabo niko kamubereye intandaro yo kuba ari muri gereza imageragere ariko muri gereza imageragere byatunguranye kuri benshi uburyo yaba yaravuye muri amerika bamwe bakavuga ko yaba yarirukanywe ku butaka bwa amerika kubera iyo izo mpapuro mpimbano abandi bakavuga ko fideli gakire ubwe ari we waba yarizanye nk'uko nawe agenda abibwira abamusura muri gereza mageragere venutse nshimimana muri make iyo niyo nkuru tubafitiye mu makuru y'ubucamanza kuri uyu munsi eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika batoranijwe agashyirwa ku rutonde rw'abasore n'inkumi mirongo itanu b'abanyafurika babaye icyitegererezo ndagushimiye cyane ko waje kuri radiyo ukorera ijwi ry'amerika amerika ukaganira n'abanyarwanda umunsi mwiza ndagushimiye nanjye venuse nshimye imana kandi nawe mfurije umunsi mwiza n'akazi keza abandi banyarwanda bashyizwe kuri urwo rutonde ni pishe ndori uharanira ko abanyarwanda bafungura neza kandi bakagira ubuzima buzira umuze na christine mushimiyimana witeje imbere akoresheje ubuhinzi mu karere ka rubavu mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda abaturage bo mu turere twa rutsiro na rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda baravuga ko bugarijwe n'inzara baravuga ko ahanini byatewe n'amapfa umunyamakuru gloria tuyishimiye arabasuye ni abahinzi batandukanye ijwi rya amerika yaganirije baturuka mu turere twa rutsiro na rubavu bahuriza ku kibazo cy'inzara kibugarije kuko igihembwe cy'ihinga cyo kuva mu kwezi kwa gatandatu kugera mu kwa munani cyagenze nabi bituma umusaruro wabo uba muke bavuga yuko bitewe n'imihindagurikire y'ibihe aho izuba ryinshi ryacanye ku buryo budasanzwe nzayisenga cedric ni umuhinzi wo mu kagari ka hehu umurenge wa bugeshi mu karere ka rubavu yabwiye ijwi rya amerika ko mu bihe byiza bashoboraga gusarura nibura imifuka icumi y'ibirayi ngo mu gipanda bakoragamo imifuka itanu umunane icumi ariko ubu ngubu muri icyo gipanda havuyemo imifuka myinshi ni imifuka ine cyangwa itanu izo nizo ziba zabaye nyinshi wasaruye warejeje warasizemo umuti cyane mbese warakoze ibishoboka byose kugira ngo ibirayi byawe bibe neza nyiraneza marigo danse nawe yari yarahinze ibishyimbo kuri hegitari eshatu uyu mubyeyi yemeza ko izuba ryacanye ryamuteye igihombo gikomeye mbese igihembo cy'ihinga gisize twagize cy'izuba izuba ryaravuye rirenza uko ryavaga rirava rirava cyane ubwo rero rivuye cyane turahinga duhinze ntibyamera byaranze mbese nta musaruro w'ibishyimbo ntabwo n'ibirayi nabyo byagiye birinarapfa ni izuba ryabaye ryinshi mbese ni ukuvuga ngo ibirayi byarahindutse ni ukuvuga ngo n'imvura ubwo yaguye ntacyo yatabaye uyu muturage yabwiye ijwi ry'amerika ko uretse ko ntacyo yabashije gusarura nta n'imbuto yo gusubiza mu butaka ashobora kubona ni ukuvuga ngo aho nahinze ibishyimbo byagura nk'ibihumbi birindwi nta kintu kizavamo ntacu nabuze n'icyo gusubizamo hanabereye aho ngaho ntegereje kuvuga ntiningira ko nabigenza wenda zashaka imbuto y'impungure ntere nta musaruro wabona ntabwo utemere mu duce dutandukanye tw'uyu murenge wa bugeshi mu karere ka rubavu usanga koko ibishyimbo n'ibirayi nk'ibihingwa bikunze kwera muri aka gace bitarabashije kuzamuka ngo bive mu butaka umudamu nyirakabiri anasiyata nawe twasanze agiye kongera guhinga yatangarije ijwi ry'amerika ko udufaranga duke yari yarashoye mu buhinzi bwe kuri ubu twose twahombye naguze amakure cumi n'abiri ibihumbi natanze ibihumbi mirongo itatu byarumye ubwo ugira ngo bize neza ubwo biri kuza byabishogoro bikaba nk'ibisurungutiye mbese bikaba guca bigasurungutura bikaba guca nta bishimo dore byavuye ku itaka byavuye ku itaka binari hasi gusa aba bahinzi kandi bemeza ko kugeza ubu igiciro cy'imiti batera kugira ngo bahangane n'umusaruro muke uhenze bityo uwo batera mu bihingwa byabo utaba uhagije ntabwo bisanzwe ko umurenge wa bugeshi wibasirwa n'ikibazo cy'inzara kuko ari ahantu usanga hari ubuso bunini bwo guhinga ari nabyo bitunze aba baturage ariko kandi kubera ikirere cyaho cyiganjemo ubukonje buturuka ku mashyamba y'ibirunga bemera kugira umwero w'ibihingwa uhagije si uduce tw'akarere ka rubavu gusa twugarijwe n'iki kibazo bamwe mu bahinzi bo mu karere ka rutsiro nabo imihindagurikire y'ikirere yabagezeho nyiramayira uwera ni umubyeyi wo mu murenge wa mukura muri aka karere wahinze hafi y'aho atuye izuba ryinshi ryacanye ryamuteje ibihombo n'inzara kandi mbere ho twapfaga no guhinga nta n'ifumbire twashyiragamo twarafataga tugahinga gusa tugatera ibishyimbo ibigori tugasarura ubu se ko amasambu dusigaye twaraye amasambu asigaye nta musaruro tukibona ariko iyo twagerageje tukabona ifumbire umusaruro turawubona abaturage bo muri aka gace bongera kwemeza ko ibyo bari barateye byameraga byanga natwe ingaruka bitugeraho turahinga tukarumbya ntitweze nk'uko bikwiye umusaruro nawo rwose nubwo nabwo urebye nk'ubungubu n'ibigori nk'ubu twahinze urebye bwaza musaruro ubugori bumeze nabi cyane rwose duhinze reba nk'ubu ngubu izuba ryaravuye ibigori byagiye bimera byanga naho byagiye bimera ni kamwe kame n'imvaruganda igenda nyine isa nk'aho igenda iba nkeya n'ishwagara kuri iki kibazo minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda edefonse musafiri ubwo yabazwaga n'inteko ishinga amategeko mu rwanda umutwe w'abadepite ibyerekeranye n'umusaruro muke wagaragaye yisobanuye muri ubu buryo ariko gukorera mu kwa gatandatu wa karindwi k'umunani kari agace imvura itaguye abantu barateye birarumba ubu twahuye n'ikibazo cyo kurumbya mu bintu bya climate change tuvuga bigenda tugiraho ingaruka mu buryo butunguranye ariko haje kubona export nyinshi abantu bagiye babona isoko ryiza bajyana ibintu byinshi hanze so harimo imvange z'ibibazo ariko Minisitiri Musafiri yagaragaje kandi ingamba zitandukanye leta y'u Rwanda ifite mu kugabanya ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa ku bahinzi n'abaturage muri rusange iyo umushinga ugitangira hazabamo inguzanyo hazabamo mashe grant hazabamo gutunganya ibishanga icyizere muri leta turacyagifite ndetse harimo no gutanga ubwishingizi ariko ibimaze gukorwa harimo ayo matarasi twatangiye gukora mu turere dutandukanye hari inyigo zirimo zitegurwa zo gutunganya ibishanga uzatunganya ibishanga byinshi kugira ngo twongere bwa buso bwuhirwa duhangane n'imyirondoro y'ikirere ariko n'ibindi bijyanye kugira ngo abantu babone amafaranga yunganira mu mishinga y'ubuhinzi n'ubworozi byaratangiye minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda yagaragaje ko mu minsi ishize mirongo inani na gatanu ku ijana by'imbuto y'ibirayi nk'igihingwa gikunze guhingwa n'abaturage bo mu ntara z'amajyaruguru n'uburengerazuba zitaba zujuje ubuziranenge ibi bishobora kuba intandaro y'umusaruro muke umaze iminsi ugaragaye mu rwanda icyakora abahinzi bo mu duce dutandukanye tw'igihugu bakomeza gusaba yuko igiciro cy'imbuto zo gutera by'umwihariko y'ibirayi yagabanyirizwa igiciro kugira ngo babashe kuyigondera imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare nisr igaragaza ko abatunzwe n'ubuhinzi mu gihugu barenga mirongo itanu ku ijana bakaba biganje mu bice by'icyaro gloria tuyishime ijwi rya amerika i rubavu
mu ntara ya cibitoke mu burundi abaturage bo muri komine rugombo barasabwa kuva mu masambu bamazemo imyaka igera kuri mirongo inani bamwe muri bo bavuga ko bayahawe n'umwami mwambutsa leta ikavuga ko aya masambu yayo agomba gushyirwamo ibikorwa by'iterambere inkuru irambuye eloge wirikaneza umuntu yangajwe wumva yubaho gute ahubwo nibarebe bamwe bavuga ko bakwiye guhungura abantu none natwe gatugiye guhunga kubera inzara kuko igitero ca mbere ni inzara uwo ni umwe mu banyagihugu wahitwa ryabigabo ni muri komine rugombo mu ntara ya cibitoke mu buraruko buciye uburengero bw'uburundi ni umwe mu bagize imiryango irenga amajana ane yari ikirimurwa na leta avuga ko amatongo bariko bakurwamwo bari bayahawe na leta haraheze imyaka myinshi kuva kuri ba sekuruza bayaguza n'ishirahamwe kojako rijejwe guhingura no guteza imbere igiterwa c'ipampa bo baho bahaye iryo shirahamwe himburwa ipampa mu gihe aho bagujije harimwo ibiterwa mbumbarugo cane cane imyumbati yemeza ko buramatari w'ico gihe n'umuyobozi mukuru wa kojeko babisinyiye imyaka abanyagihugu baho bahamaze igera kuri mirongo umunani hafi nk'uko abisigura ibaze nk'ahantu twabaye kuva muri mirongo ine na gatanu bahasokuru batubwira ko bahawe n'umwami mwambutsa natwe turahavukira aho hantu kugeza iki gihe twari tukiri ngaho twarunze kuva kera ni hamwe nyine kumbure nk'eko abategetsi batemera abandi umuntu uyangajwe wumva yubaho gute ahubwo nibarebe bamwe bari bavuga ko bakwiye guhungura abantu none natwe tugiye guhunga kubera inzara kuko igitero ca mbere ni inzara kuva muri bibiri baguma bariko bararima imyumbati hanyuma rero niho burumatari n'ubundi yavuga ati kubona nta cemeza gihari buri muntu naze ku metero yiwe yiyandikishe ingene hangana kugira aronke urukaratasi mboca turabikora uko tumaze kubikora uko turaguma aho twarabandanyije tuharimira kugeza iki gihe akabi n'akeza tukabonye ejo bundi baza bavuga kuko naho arahi wawe twabonye burumatari aza kuhateza ubwatsi bw'inka dusa nk'ekamenga ntituri mu burundi itegeko umukuru w'igihugu yasohoye menga twebwe ntiryadushitse sinzi ko hari mu gihugu hari abakwiye gukingirwa n'abandi batakwiye gukingirwa igikorwa cyo kubimura gifata nko kubanyaga abaza baza nk'uko umenga n'abantu baje baje gutegeka bataza kumviriza bene igihugu bari bakwiye narebe abantu bakwiye bakwiye gushika aho hantu ntibaze barahagarara ngo ari ngo havuzwe ibi n'ibi n'ibi ntibahamagara bene igihugu babarangire ido n'indo n'ingene ibintu byose bimeze biri ku rutonde ariko hamaze kuza itegeko nk'iryo kunyaga tubona nk'uko turiko turahohoterwa uwo wundi mugabo wo muri bazamiduha nawe yemeza ko samubyara yashitse mu rya bigabo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine na gatanu yibaza ko ari abantu ku giti cabo bariko bashaka kwihagira amatongo ya basekuruza abantu benshi barapfunzwe n'abandi barahigwa bamwe barahunga ibintu biratuyobera turayoberwa ibyo ari byo twituye abajeje intwaro kuva mu ntara na mu komine bose baca baduhindira kure bakavuga ko turabarobere turwanya leta nyuma turabura icyo dukora nyine turajaho turanuma twabandanyije dukorera mu bya bigabo ko urugomero bari bamaze kuyitwaka bayihaye abandi bantu turakora mu bya bigabo umwaka umwe ugira kabiri tuza twumva ngo n'ibigo bimwahorana ngo nibyakonje reko ibitoki barajamwo baratema amatongo barayanyaga bayaha abandi bantu n'ubu mw'ayo matongo y'ibitoki mu bigobe harimo abantu bagifitemo ingorane n'uno munsi uzawumva nk'ujejwe kongera kaje canke ujejwe koperative ngo hana ahantu leta irahakeneye kumbe yahagurishije amafaranga akirira agaca aza n'uwashatse ugize uvuge rero uzubona convocation wiyitavye uhita bagufunga nta kindi buramatari w'intara y'ibitoke avuga ko ayo matongo ari ntizo ya leta kandi ikaba ishaka kuhakorera imigambi y'iterambere rusange muri kino gihe kaheme bizoza amatongo abanyagihugu bakoreramo bari barayatijwe na leta kuko ajya amatongo muri bazamiduhana y'amatongo yarimamo ipampa rero aho byabanza bigihara ko ipampa ririmwa kubera ibihe byari bihitiye leta ntiheriko reka ngo n'igihugu babura icyo bakora niyo mpamvu batije abenegihugu babarimamwo ibiterwa mbumbarugo kandi n'ubu nabwo bayabatse nze ko jiriko yarabemereye yuko hariho ibiterwa bibana n'ipampa barakwereka aho urima mugabo bavuga ati utera iki giterwa ku buryo ipampa rigiyemo ipampa tononekana ikibazo abenegihugu cabagira cabona kumenga kumva ko leta yababwiye ngo bazabe barahakorera babonye ko ari amatongo yabe wamubwo n'amatongo ya leta ntabwo ari amatongo y'abenegihugu bizoza twari intara ya cibitoke asaba abanyagihugu gutahura gusa nuko bacavuga ati ko rigenda haremera ipampa rero ni iwanje ihibambe we itongo rya leta icyo tusaba n'igihugu ni uko butahura neza ko bahakorera bakurikije amategeko leta iba yashizeho cibitoke ni imwe mu ntara z'uburundi zimbuka cyane kandi zirimo kimwe mu biterwa njabuka amazi pampa irimo amatongo atari make ya leta azwi nk'amapeyizana ayo yo muri komine rugombo abanyagihugu bavuga ko bariko baranyagwa yegereye uruzi rusizi rugabura urundi na kongo eroje burika neza ijwi rya amerika hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mwaduteze amatwi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi icyo umukobwa yigombye arakijyana umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana